Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashintan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii amajjii 15 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii torba bara 2017 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu handafqaadhu moradaati qophii keenya galgala kanaa keessatti Itoophiyaa keessatti miidiyaaleen adda addaa. cufamaa jiraachuu isaanii namoonni naannoo magaalaa matahaaraatti kirkirri lafaa muudachuu isaa akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera gara oduutti darbina tuujubee horaatu nutti hima.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo waggoota xiqqoo dura magaalaa finfinnee bakkawwan bashannanaa kaaffeewwaniif mana bunaa keessatti namoonni guyyaa boqonnaa shaayeef buna qabatanii gaazexaaleef barruulee dubbisuun baramaa akka ture yoo ta'u yeroo ammaa hagas hin argamu innumaayyuu baduutti dhiyaateera jechuudhaan ogeessonniif qaamotiin dameewwan kanaaf VOA'f ibsaniiru. ittaanaatti gaafatamaan sabaa himaa itiyoophiyaa obbo taamiraat haayiluu maxxansaawwan gabaa irratti hafan xiqqoodha jedhan damee sabaa himaa maxxansaa keessaa waggoota hedduuf turuusaa akka dubbate obbo fiqaaduu mahatama sillaasee yeroo darban keessa kan ofiisaatii gaazexaaleef barruulee haamraawii inquu itiyoophiyaa habashaa giyooniif habashaa riiviyuu jedhaman maxxansiisaa akka ture dubbata dameen kun rakkoodhuma jiru waliin kana dura haala wayyaawaadhaan hojjetaa akka ture ta'uu ka dubbate obbo Fiqaaduun adeemsa keessa garuu sabaa himaan maxxansaa hanqataa dhufee jedhe obbo Fiqaaduun itti dabalee waraqaaf gatiin ittiin maxxansan qaalii ta'uu odeeffannoon akka salphaatti argachuu dhabuu fi dhiibbaan siyaasaa dameewwan kanatti qormaata ta'anis rakkoonni guddaan garuu beeksisa dhabuudha jedhe. rakkoon kun maxxansaalee qofaa utuu hin ta'in sabaa himaa uummataalee cufsiisaa akka jiru ta'uu ogeessonni ni dubbatu dhiyeenya buufataalee televiziyoona saatalaayitii irraa bu'an keessaa tokko tv isaatiif hojii geggeessaa akka ta'an obbo abbabee boggaale beeksisi dhabamuusaaf dhiibbaan siyaasaa qooda olaanaa qabaate jedhan ittaanaatti gaafatamaan sabaa himaa itiyoophiyaa obbo taamiraat haayiluu sababa rakkoo dandeettiin buufataaleen televiziyoonaa hedduun cufamaniiru jedhan sadarkaa lammataattis intarneetiin murtaa'aa ta'uusaaf gatiinsaa qaala'uun hawaasirra jireessi odeeffannoo miidiyaa dijitaalaa argachuuf carraa hin qabu jedhameera. abbaan qabeenyaa maxxansaa habashaa wag jedhamu obbo teediroos kaasaa gama isaaniin rakkoo jiru furuuf mootummaan qooda gamasaa bahuu qabaa jedhan dhimma kana ilaalchisee abbaa taayitaa sabaa himaa itiyoophiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan gabra mikaa'el gabramadin gabaaseera.
soomaaliyaa keessatti hidhattoonni garee icc kutaa puuntlaandi keessatti humnootti naga eegumsaatiif waliin kallattiitti walitti bu'uu isaanii hanga'oonni biyyatti beeksisanii jiru oduun kunis kunuutu bal'inaan.
kibxata kaleessaa lolli kallattiin humnootii nageenyaaf hidhattoota islaamummaa gidduutti dugdee baalli didiin ganda fagoo bakka ol ka'aa kaalmiskaad jedhamu kan naannoo barrii keessatti geggeeffamuusaa aangawoonni soomaaliyaa kanneen puuntlaandi keessaa beeksisaniiru aangawoonni puuntlaandi suraa humnoonni nageenyaa hidhattoota irratti bobba'an maxxansuudhaan yoo xiqqaate suraa hidhattoota du'an lama jedhamanii agarsiisaniiru suraaleen kun bakkeewwan hidhattoonni kun dhokataniif qubsumni isaanii loltootaan barbadaa'an agarsiisee jira. puuntlaand dhuma baatii darbee loltoota kumaatamaan lakkaa'aman erga kakaaste booda haleellaa kana jalqabde aangawoonni soomaaliyaatti dabaluudhaan hidhattoonni kun dirooniin loltoota haleeluuf yaalii taasifamellee fashaleessaniiru jedhan aangawoonni akka jedhanitti duulli kun ammallee marsaa jalqabaarra akka jiru cimsanii dubbachuudhaan maadheen isis kan dadaar keessaa ammallee hin dhaqqabamne jedhan mootummaan soomaaliyaa haleellaa hidhattoota kanarratti raawwate galateeffateera. isis hidhattoota itiyoophiyaa sudaaniif loltoota giddugaleessa bahaa dabalatee loltoota addunyaarraa walitti dhufan kanneen dhibba hedduutti lakkaa'aman qaba jechuudhaan aangawoonni soomaaliyaa hangi tokko dubbataniiru isis soomaaliyaa keessatti kan of ijaare hoogganaa garee kanaa sheek abdulkaadir muumin kan onkoloolessa bara 2015 alshabaab irraa bahee isis waliin hidhata tolfateen ture. ji'a caamsaa darbee yuunaayitid isteets muummiin haleellaadhaan irratti xiyyeeffachuu ishee beeksiste yoo ta'u garuu aangawoonni biyya keessaa haleellaa kanarraa ooleera jedhanii amanu.
biyya afrikaa kibbaa keessatti bakka albuuda baasanu holqa lafa jalaa keessatti kanneen qabamanii turan namoonni lubbuudhaan hafanii fi kanneen du'anis baafamuun isaanii gabaasamee jira oduun kunis kunooti.
gareen baraarsaa bakka albuuda warqee lafa jalaa gad fagoo afrikaa kibbaa keessaa namoota seeraan ala albuuda baasan kanneen dhibbaan lakkaawamaniif ji'ootaaf holqa faayidaa kennaa hin jirre keessatti danqaban namoota lubbuun hafan baasuuf meeshaa godoo fakkaatu erganii jiran namoonni dhibba tokko ol beela yookaan bishaan qaama isaanii keessaa hir'achuudhaan du'aniiru jedhamee amanama. poolisiin akka jedhetti yoo xiqqaate reeffi namoota jaatamaa yoo argamu kanneen sagaltamii lama ta'an lubbuun hafanii erga wixata darbee qabee bakka warqeen qotamee baafamu buufeessi foontan keessaa baafamaniiru albuudi kun erga aangawoonni baatii sadaasaa keessa kanneen albuuda baasan yeroo hanga tokkoof nyaataaf bishaan irraa kutuudhaan dirqiin akka bahan hojii jalqabanii as. poolisoota kanneen albuuda baasuu irratti bobba'aniif miseensota hawaasa naannoo gidduutti waldhibdeen uumameera poolisiin namoonni meeqa holqa sana keessatti akka hafan hin mirkaneessine garuu dhibbootaan kan lakkaawaman ta'uu malu tattaaffii hawaasaatiin jimaata darbe reeffi namoota sagalii baafamuusa gareen namoota albuuda baasan kana bakka bu'u beeksisee jira ministeerri kaabinee akka jedhanitti yakkamtoota waan ta'aniif mootummaan gargaarsa hin ergu ka jedhuun yeroo sana nyaataaf bishaan waan irraa adda citeef dirqisiifamanii akka ba'an gochuuf jechaa jedhan garuu tooftaan sun gareewwan siiviikii hawaasaatiin haalaan qeeqamaa ka ture yoo ta'u mootummaan afrikaa kibbaa albuuda warqee buufeels foonteen kan albuuda baastota dhibba tokko ol beelaan lafa jalatti du'an jedhamee amanamu ilaalchise akkaataa inni itti haala kana ilaale irratti qorannoon irratti geggeessamaa jiraachuu gareen kun beeksiseera. albuuda baasuun seeraan alaa kutaa afrikaa kibbaa warqeen badhaateef bakka kaampaaniileen kana booda bu'aan argannu jechuun cufan gareeleen seeraan alaa albuuda baasan kuusaan yoo jiraate jechuudhaan akka barbaadaniif daandii saaqe.
as yuunaayitid isteets keessatti ogeessonni haala qilleensa raaganii kutaa kaalifoorniyaa keessatti qilleensi hamaanii dhufaa jiraachuu isaa ennaa beeksisaa jiranu kanatti. warreen ibidda kanaan dura uumame balleessuudhaa fi dhaamsuudhaan jiran immoo tattaaffii isaanii itti fufanii jiru oduun kunis kunooti.
akeekkachiisni roobii har'aa akka agarsiisutti naannoo los aanjeles keessatti ammas qilleensi cimaan haala qilleensaa gogaa waliin walitti makame ibidda bosonaa babal'isuu mala namoonni ibidda dhaamsan ibidda naannichatti wal duraa duubaan ka'eef kanaan dura yoo xiqqaate namoota 25 galaafate waliin wal'aansoo qabaa jiran kibxata qilleensi laaffataa ta'us tajaajilli haala qilleensa biyyoolessaa naannichi ammallee hanga roobii waaree boodaatti qilleensa cimaaf akka saaxilamu akeekkachiiseera dhaabbileen tajaajila ibsaa. sararoonni humna ibsaa ibidda haaraa akka hin kaafneef jecha dursanii manneen kuma torbaatamii torbarraa ibsaa kutanii jiru ibiddi gurguddoon lamaan kan xiqqaa ta'e tokko waliin wal qabate naannoo sana balaadhaaf saaxiluu itti fufee hojii ibidda dhaamsullee gufachiisee jira hanga roobii ganamaatti ibiddi. paaliseedis dhibbarraa harki 18 kan to'atame yoo ta'u lafa iskuweer kiiloomeetira 96 gube ibiddi iitan immoo lafa iskuweer kiiloomeetira 57 erga gubee booda dhibbarraa harki 35 to'atamee jira namoonni gara 88 naannoo sanaa akka ba'an ajaji kan itti kenname yoo ta'u kanneen biroo 85 ta'an immoo naannoo sana keessaa ba'uuf akka dirqaman ta'aa jira. namoonni gara soddomaa ta'an ammallee achi buuteen isaanii dhabamuuf lakkoobsi namoota du'anii dabaluu akka danda'u eegamaa jira aangawoonni jiraattonni yeroo akeekkachiifaman dafanii akka baqatan dhaamsa dabarsaniiru kantiibaan magaalaa los aanjeles keeran baas dhiyeenya kana naannolee balaan kun mudate daawwatan badiisa hin yaadamnetu dhaqqabe jechuudhaan ibsaniiru hanga ijaan argamutti manca'uu dhaqqabe tilmaamuun hin danda'amu jedhan baas oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya afanitti deebina kirkirri lafaa magaalaa mata haaraatti deddeebi'ee mudataa jiru hammaataa waan dhufaa jiruu fi sodaa keessa jiraachuu isaanii jiraattonni beeksisaniiru jiru kaleessa galgala kirkira lafaa maaginiitiyoodii afurii fi tuqaa sadii. dhagahamuu isaas jiraattonni kun himaniiru kirkirri lafaa kunis gaarri mata haraatti dhiyaatee jiru gaarri fantaallee akkasii giga'atu taasisee jira dhimma kana irratti galmoo daawwitiin hanga'oota haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse qaba waliin acaqasu.
kaleessa galgala naannoo sa'aatii kudha lamaa godina shawaa ba'aa fantaallee magaala mata haraatti kirkirri lafaa mudachuu jiraattonnii fi hangawaa naannichaa beeksisanii jiran. obbo Hawaas Nuuree jiraataan magaalaa Matahaaraa kirkirri kaleessaa magaalattii akka sochoosee fi gaarri faantaallees sigagaatee akka turellee dubbatan.
Kirkirri lafaa kaleessa hin jalqabnee tureera garuu hedduu walirra dabalaa dhufe humna dabalaa dabalaa dabalaa dhufe kan kaleessa galgala baay'ee rifaasaadha. Magaalaa keessatti makiinonni walitti aananii dhaabbatan waldhaabni mul'ata. Cina walitti hirkatanii kanatti dhaabbataa tura walitti bu'uun ni jira. Manni dhodhoohuun godni manaa dhodhoohuun ni jira. Gaarri fantaallee immoo iyyuu. Bajjicaa muraasan booda gaarri fantaalee dhukkeedhaan dhoffamee ka jirutu jira.
Agamiif ture dhukkeen kan gaara fantaalee irra ture kun?
Daqiiqaa digdamaa akkana dhukkeen turee jira gaara. Magaalaa mataa haaraa keessatti immoo humnaa ol nama rifachiisee wanni garuu miidhaa lubbuudhaan hin geggeessine haala kana keessa jira.
Keessumaa ganda dirree gobbuu kan gaara faantaalee taante jirtu keessatti jiraattonni jiraatan sodaarraa kan ka'e hedduu na'an jechuun obbo Hawaas dabalataan himanii jiran.
Magaalaan mataa haaraa sodaa guddaa qabdi. Bishaan basaqaa jedhaniiti logomni bishaan tokko duraanuu jiran jirani. Bishaan kun immoo iyyuu yoo gaara dhagaan gaaraa ta'e bishaan kana keessa ta'e bishaan kun balleessa. Gaajuu warri mataa haaraa dhagaan gaaraa ta'ullee magaalaa mataa haaraa ganda dirree gobbuu waan miidhuuf ganda dhagaa hedduuti fi ganda dirree gobbuu magaalaa mataa haaraa kana waan miidhuuf bishaan kanallee immoo dhagaa yoo gaaraa ta'e bishaan kanatti tuuti. Bishaan kunillee nama balleessuu waan danda'aniif sodaa bishaaniitillee ni qabanii sodaa gaarallee ni qabanii ammallee lafti mataa haaraa kun jalli isaa dho'aadha yoo mana fincaanii gadi qotanii Meetira sadiirra gadi dabalatte galli isaa baga gaadha waan ta'eef hedduu nama sodaachisa. Mata magaalaa mataa haaraa hedduu namni hedduun warri magaaladhaa kan bakka itti baqatu qabu ilmaan isaanii baasee jiran gara magaalaa Adaamaatti.
Obbo Mootummaa Firdisaa ogeessa koominikeeshinii aanaa Faantaalleeti. Kirkirri lafaa inni kaleessaa kuni humni sochiisaa cimaa fi turtiin isaas dheeraa ture jechuun dubbatan.
Kaleessa akkuma yeroo darbee kirkirri lafaa ture. Kirkira lafaa xiqqoo kan kaleessa xiqqoo kan adda godhu xiqqoo turtii isaatu adda kan yeroo darbeerra. Sababa kanarraa kan ka'e gaarri fantaallee baay'ee aara guddaan uffamee ture. Uffamus garuu hangammaatti balaa lubbuu namarra geessee tokkollee hin jiru. Garuu sababa kanarraa kan ka'e immoo hawaasni jiraattonni baay'ee sodaa hamaa baay'ee sororkaa jiru beektaa kanarraa kan ka'e. Malee hangammaatti wanti rakkoo lubbuu namarra geessee tokkollee hin qabu garuu sodaa hamaa keessa galee jira jiraattonni haaraa kan taalle.
Kirkirri kun naannoo sa'aatii kudha lamaatti mudachuu kan dubbatan obbo Mootummaan sigignii fi aarri kirkira kana booda fantaalee irra ture hawaasatti sodaa kan fide ta'us dabalataan himanii jiran.
Aara garaa garaatu mul'ate owwaaraan uffame gaari sun akka isa durii caalaa owwaaraan uffame. Owwaaraan uffame sochii saba sochii sanaatiif sigignii fooxoquun gaara sanaallee uumame. Yeroo sana immoo owwaarri gara samiitti ka'a. Isaan sana immoo uummanni owwaara sana ilaalellee baay'ee rifannoo hamaa keessudha hamaa keessa ture.
Obbo Mootummaan kirkirri lafaa irra deddeebiidhaan aanaa fantaalee keessatti mudataa jira jedhan gandoota shan keessaa jiraattota naannoo kuma digdamaa olii buqqisuullee ibsanii jiran. Kirkirri lafaa kaleessa mataa haaraatti mudatuun gabaafame reektar iskeeliinsaa afur tuqaa sadii ta'us gabaafamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmu daawit Adaamaarraa.
hayyee amma immoo gara yuunaayitid isteetsitti deebinaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu gaazaa ilaalchisee ammallee abdiin jiraachuu isaatu gabaasamaa jira bulchiinsi joo baayiden yommuu aangoo bulchiinsa doonaald tiraampitti dabarsee kennuudhaaf qophaa'aa jiru kanatti waliigalticha dhugoomsuudhaaf michuuwwan isaa wajjiniin hojjechaa jiraachuu isaa ibsee jira dhimma kana irratti gabaasa veeroonikaa baaldaraas igilisiyaasiin vo'edhaaf dhiyaate. akka itti sinii dhiyeessinu waliin caqasaa. Yommuu gaazaan qibxata kaleessaa aleella Israa'el irratti raawwatte dandamachaa jirtutti waliigalteen dhukaasa dhaabuu dhiyootti waan mul'ataa jiru fakkaata. Ministirri dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken waliigaltee dhukaasa dhaabuu biyya isaanii biyya kaataarii fi biyya misiriin irratti hojjetamaa jiru milkaa'ina argachuu isaa irratti amantaa qabaniin ibsuu itti fufanii jiru. Hamaasii ni fudhata taanaan waliigaltichi taasifamuudhaaf hojiitti jijjiiramuudhaaf qophaa'aadha. jedhaniin antooni bilinken bilinken dhaabbata atleetik kaawunsilii jedhamu irratti yommuu akkaataa bulchiinsi joo baayidaniin hokkora walakkeessa ba'aa irratti hojjechaa ture ibsanii deeggartoota paalestaayin irraa mormiin itti ka'ee haasaan isaanii gidduutti daanqamee ture waa'ee karoora erga waliigalteen mallatteeffame booda jiru irratti. isa mootummaa aangoo qabachuudhaaf deemu kan doonaald tiraampitti dabarsanii kennanu dubbataniiru antoonii bilinkan. waliigaltichi akka israa'el guutummaatti gaazaa keessaa baatu taasisa hamaas akka deebi'ee of hin ijaarre taasisa bulchiinsa gaazaatii fi eegumsa nageenyaa taasisa hojii deebisanii ijaaruu raawwata. waliigalteen ragaa'uun yeroo gabaabaa keessatti gareewwan lamaanuu akka fayyadu dubbatanii pirezidaanti baayidaniin waliigalteen nu qopheessine warreen hamaasiin butamanii jiran akka gallakkisaman taasisa lola dhaabsisa israa'elii fi nageenya mirkaneessa lammiilee paalestaayinii fi gargaarsa namoomaa akka daballu nuuf eeyyama jedhani joo baayidan yaayyaa rashiid namoottan gaazaa keessaa buqqa'an keessaa isa tokko. oduu waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana akka gaariitti simatee jira. Uummanni keenya ba'aa guddaa kanarraa boqonnaa waan argatuu fi baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa akka ta'u abdiin qaba jedhe. Mucaan obboleessa shaayidii Kimaanii bakka hamaasiin qabamee hidhamee jirutti du'eera. Innis waliigaltee kana ni deeggera. Yeroo murteessaa waan ta'eef guyyaa murtaa'aa keessatti. saatii murtaa'aa keessatti waliigaltee irra ga'uu akka dandeenyu abdii qabaachuu barbaanna yaadni dhukaasa dhaabuu inni ammaa isa duraarraa caalaatti ifa ta'uusaa dubbatu joonaataan ruuhi inistituutii juushi kan nageenya biyyaalessaa ameerikaatti daayireektara imaammata alaati akkas jedhu. gadhiifamuu warreen hamaasiin butamanii gaazaa keessa jiran ilaalchisee namoottan butaman keessaa warreen kam akka adda ta'an. addatti immoo ijjannoo waraanni israa'el gaazaa keessatti qabu jijjiiruu fi walmadaaluu namoota mana hidhaa keessaa ba'uu qabanuu ilaalchisee waan addaan ba'ee lafa kaa'ame qaba waliigalteen ammaa kun. waa'ee karoora dhukaasa dhaabuu irratti isa duraa caalaa isa kana irratti akka abdii qabanuu ibsanii ruuh haa ta'u malee waldhabdee israa'elii fi paalestaayin gidduu jirutti nageenya waara qabeessa ta'e mirkaneessuu irratti abdii guddaa hin qabanu. sababni isaas gareewwan lamaanuu waliigaltee jabaa kana taasisuudhaaf waan fageenya irra jiranuuf akka ta'e ibsa gabaasni veeroonikaa baaldaraas igilisiyaas vo'edhaaf qopheessite kun. hayyee qophiin keenyattaan immoo qophii torbanii dimookiraasiidha nu wajjin hin tura. rakkina nageenyaa naannoo oromiyaa bakka garaagaraa keessatti mul'achaa jiruun namoottan hedduun qe'ee isaanii gallakkisanii gara magaalota gurguddootti baqatanii jiraachuun isaanii beekamaadha kanaanis rakkina keessa seenaa akka jiranu ibsamaa jira mitiquu fiqaaduu dhimma kanarratti namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi xiinxaltoota haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse qaba waliin haa caqasnu.
Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti waggoota dhiyoo as uumamanii jiraniin namoonni sodaa qabaniif akkasumas bakkoota nagaa fooyya'aa qaba jedhanitti bakkaa fi jiruu duraan ittiin jiraachaa turan irraa gadhiisuun gara magaalotaatti baqatu. Obbo Talasaffaa godina Shawaa Lixaa aanaa ganda baratirraa jiruu isaa dhiisuun gara Finfinneetti baqachuu kan ibsu. Yeroo ammaa isa dabalatee maatii shan hojii waardiyyummaa hojjetee jiraachisu seenaa isaa haala kanaan ibsa.
mana cufnee lafa keenyas jenneetuma nama hojii eegichaa jira egaa.
Haala nageenyaatiin gaafa jettanii waraana ho'aatu naannoo keessanitti gaggeeffamaa tureef moo akkamittiin baatamme?
Haalli nageenyaa egaa waraanni ho'aa akkasii kana otoo hin taane amma haalli nageenyaa yeroo jennu maallaqa kallattii hundumaan kallattii isaan beektu mootummaa ta'us kan waraana bosonaa kanas ta'u maallaqa si gaafatu beekta maallaqa si gaafatu maallaqa kan ammoo yookiin qabda yookiin qabdu kan ammoo kaffaltu malee jiraachuu hin danda'amu naannoo kuma dhibbaa shanii olii naannoo miliyoonaa faa kana gaafatu sun kanfaluu baannaan yookiin maatii keetii yookiin dadhabaa keetuu. Qoratamee waan hin taane keessa gala waan ta'eef sanuma jennee saalana kanaaf kannee hojjetamu.
Yeroo ginda bara turte maal maal hojjettu turtanii?
Anoo akkuma nama tokkotti baraattee xumureeraa fi hojii daldalaa fi qonnas baadiyyaarraa deebi'aarra magaalumaa keessan jiraachaa yoo ture. Naannoo baadiyyaas hojii qonnaa lafaan maatiin naa kennan qotachaa fi magaalaattis immoo gabaa maatuma wajjin deddeebineet akkasii maatii kana ijoollee sadii fi maatii kana bulchaa turre. Jiruuf maaf jireenya bareedaa qabna turre achitti bakka amma mannes cufnee maatiis gadhiisnee akkaataa kanaan jirra qaama.
Amma qabeenyi keessan achitti tafe lafti qonnaa keessaniis ta'u bakki daldala keessanii haala maaliirra jira quba qabdu?
Haalli daldalaa dhaabbaan dhiidheen dhaabbataa lafa qonnaa immoo maaltu jira ree eenyutu sii qotas yoo qotes immoo eenyutu seeraan sii kenna ishii kaan lafa baafatees moo tole kaloo jedhanii birrii waan muraasa nu erguu barbaadanii maaltu qotatteeti dhaabbateera bakkuma jirutti.
Atamma Finfinnee dhuftee hojii waardiyyummaatti hojjechaa jirta jechuudha.
Namni waadaa carraaqqatee waa gaarii bareera akkumaaf lubbuudhuma lama bulchuun malee inni Finfinnee baay'ee ulfaataa manni kiraan hin ulfaataa waa shamatattee nyaachuun midhaan hin ulfaataa midhaan bituun kiiloodhaanii kanan barree gaaf gidduma kaamaal gootare.
Tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan keessumaa kan. Sanyii nagaasaatiin hoogganamu araaramanii galaniiru inni kun homaa jijjiirama naannoo keessanitti waan fiduun qabu amma gara biyyaatti deebi'uuf siniin dandeessisu haalli nageenyaa achi jiru.
Ture beektaa baay'ee gammannee turree daandiin konkolaataa xiqqoo deddeemuu jammareeraa waan jedhan galgala ganama warra maatii dadhabaachi dafee gaafachaatii turree. Isaan konkolaataan dura mootummaan ajjabamee waraana mootummaan ajjabamee darbaa ajjabamee ol deebi'aa sun saaqameera gaafa jedhan baay'ee gammanne maasitti illee lolli jajjabaa fi miidhaa maatii irra gaheera akkuma kamiittuu kallattii kamiinuu dhaga'uu dandeessu waan jijjiiramni makiinuma darbe malee waan fooyya'ee.
Namni biraan godina shawaa kaabaa aanaa darraaraa gara magaalaa fiicheetti sababa rakkoo nageenyaan baqachuu nuuf hime ammas sodaa nageenyaa waan qabuuf maqaan kiyyaa akka hin himamne jedhees haala jiru yommuu ibsu.
Kana jennee hojii tokko iddoon hojjetin wanta akkanaa iddoon hojjetin bu'uuma Oromoo wayiin akkamatti abaluu gaddaftanii waraana olii waraana gadi wayiin waraana adda bilisummaa Oromoo jijjiirtanii kan jedhu tokko of keessa qabna. Deebileen faandoon immoo karaa tokko nuufidha. Karaa tokko immoo mootummaan dhimmoota akkanaa nuuf jedha waan ta'eef mootummaa balaaleffachuu yoo ta'in dhimma nu laalu dhabnee dhimma nu kinoo kan nu qullee dhabnee dhugaa waaqatti yoo ta'e qotee bulaan biyya kanaa kana bichaa miti. Waan baay'ee keessara dhimma baay'ee keessara dhugaa waaqatti rakkoo guddaa keessaan jirru gara deemnullee dhabnee nama nu laalullee dhabnee rakkannee dhugaa waaqatti yoo ta'e garuu kana waaqayyoo bichaan rakkina kanaa.
Itti dabaluunis warri baqachuu hin dandeenye rakkooma sana keessa kanneen jiran illee akka jiranis hima.
Amma Finfinneetti, amma Sulultaatti, amma Fiicheetti, amma Dagamitti warri baqate jira. Isaan illee warra humna qabu wayin warra duraan kuufatee tooni baqachuu dandeessu baqate malee biyyeessi warri abbaa ofirraa hin qabaanne dubartiin nami dhalee tooni miidhaatiin ulfi hundi. rakkatee amma asitti hammatamaa jira waanuma qammasullee waanuma akkana soosa'ee illee hojjechuu hin dandeenyetu amma yeroo kana keessa rakkachaa jira dhugaa waaqatti.
Saadaa Mamaan godina Gujii Bahaatti nama tajaajila geejibaa kennaa ture rakkoo nageenyaa naannoo isaa keessa tureen hojii isaallee dhiisee gara magaalaa Shaashamanneetti baqateera.
Erga jiraachuu hin dandeenye waan qabu gurgureetii akka jiraachuu fi akka beektaa yoo hidhamu waan qabu gurgureetii kaffalee bahaa dhaqee bahaa dhaqee dadhabee bakka maatiin keessaa lafa faana tokkocha qofa qaba waan ta'eef. lubbuma qofaan jira dhudeenii fi naan jedhanii maatii kiyyana dhiisee dachii baqatee bahee jechuudha.
Firoota koo du'an illee deemee boo'ee awwaallachuu hin dandeenye kan jedhu saadaam itti dabaluunis akkas jechuun ibsa.
Adaadaan kiyyaan duutee obboleessa abbaa kiyyaan du'ee maatiin baay'ee isaanii ajaluma rabbi qabatee hin du'anii guyya tokko achi dhaqee dhaabadhee isaan wajjin bu'aa qoodamee hin beeku jechuudha.
Amma Shaashamannee hoo maaliin jiraachaa jirta?
Hojii tokko hin qabu ammatanii gaddeebiin jiraadhaa fi haala yerootii fuudhanii nama hidhanii bakka akkuma kanatti argatte hojiin nyaadde yoo dhabe ammoo galee firrumaa ta'a. Kanaaf laafe ammoo sinuu mana jiraas narraa kaffalaa jechuudha.
Amma haalli nageenyaa yoo kan tasgabbaa'u ta'e gara gujiitti deebita moo maal yaaddee jirta?
Haalli nageenyaa tasgabbaa'ee nagaa abboo jennaan maatii kiyya biratti deebi'ee maatii kiyya bira jiraachuu nan hawwa.
Margaa Fiqaaduu Yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisaa kan ta'ee fi dhimmoota buqqaatii namootaa irratti qorannoowwan kan hojjeteeru namoonni sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiran rakkoowwan isaan mudatu akkas jechuun ibsa.
Bakka waraanni jiru irraati namoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii manaaf qonna isaanii qabeenya isaanii lafa isaanii hunda dhiisanii gara magaalaatti baqatu. Kun immoo haala garaagaraa miidhaa garaagaraa hin qabaata. Kaan ariitiidhaan fiiganii miyya isaanii dookumentii isaanii qabeenya isaanii otoo hin fudhatiin bakka waraanni itti dhufettiin bahu. Warri kaan immoo loon giraan dhiibbaa waraanaa rakkisuudhaan haalli bitaa isaan galuudhaan qotisaa fi qabeenya isaanii jireenya isaanii guyyaa akkaataa duraan itti fufsiisuu gaafa dadhabanii gara magaalaatti baqachuun kun hin jira. Wantoota qorannoo tokko tokko gaggeessaa turre haala qorannoo sanarra jiruutiin namoonni gara magaalaatti baqatanii fi gara magaalaatti. Baqataniif rakkoo fi dhiibbaan irraa nafne waan baay'eedhaaf saaxilamoo ta'u jechuudha. Nyaataaf dhugaatii dabalatee hin rakkatu. Baqattooti warra gara magaalaatti baqatanii warra magaalaatti hin baqanne irraa warra akka kaampii keessa jiran irraa wanti adda godhu carraa gargaarsaa argachuu dhabuu isaaniiti.
Itti dabaluunis rakkoolee namoonni kunneen keessa jiraniif furmaanni kan siyaasaatii jedhama argaan.
Akka ilaalutti yoo karaa nageenyaa qaamni wal lolu. baay'ee poolitikaal baargeenii gaggeessee waan barbaadu walitti fidee yoo araarame furamuu hin danda'a. Haalli jiru malee kanaan ala karaan itti dhaabbachuu danda'u waan jiru natti hin Namoonni sababoota rakkoo nageenyaa naannoowwan isaanii irra jiruun bakkoota birootti baqatan yeroo baay'ee kanneen galmaa'anii beekaman waan hin taaneef raagaa qabatamaa argachuu hin dandeenye dhimma namoota akkasii kan ilaaleen gama mootummaa naannoo oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne. nagaan.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii VOA afaan Oromoo koom jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii. yuutuubii keenyaa fi akkasumas karaa waatsaappiitiin nu argachuu dandeessu. toora waatsaappii keenyaan yoo yaadaa fi suur sagalee illee nu erguu barbaaddanii lakkoofsi keenyaa lama duwwaa lama afur tokko lama tokko tokko afur irratti nu erguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tegisti gammee. Pirodiwusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo keenya har'aa Omaarii Kaaseekoo ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Muroodha waan wajjin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.